iyi mwumviriza ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika iratanguye ibiganiro byayo muri kino gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda muramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uno munsi wa mbere itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu adusamiranira ni washington dc ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kumwe na Aloyizi Bigirimana yaremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo turabahaye ikaze ubu ngiyeyo bagomba kutuboha nyene n'inkono bakazimenagura ubu nyene dufise inzara hatari nyene twibereyeho nabi uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya kirundo iri mu buraruko bw'uburundi avuga ku bukene batewe n'icuka kibi kiri hagati y'u rwanda n'uburundi aho ibijyanye n'ubutunzi hatako byifashe inkuru n'izindi zirimo urugendo rw'intumwa idasanzwe ya perezida obama mu karere k'ibiyaga binini inkuru y'amatora mu buganda cyo kimwe n'izindi nkuru turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu imbere y'izo nkuru tumaze duha akanya mugenzi wacu uriyani itanga ishaka dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye mwaramutse uriyani
mwaramutse neza aloyizi bigirimana ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri niger ibikorwa byo guharura amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byaraye bitanguye inyuma yaho ibibanza byo gutoreramwo vyugariye ejo ku munsi wa mungu ibi bibazo- ibi vyavuye muri ayo matora bizomenyekana muri iyi ndwi mahamudu isufu ariko yiyamamariza manda igira kabiri y'imyaka itanu akaba yemerera abenegihugu ko azobasamburira imigwi y'abagwanyi b'abaislamiste akongera agateza imbere ico gihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi yavuze ko yizera ko ibi bihe vy'amatora bizobandanya mu mahoro n'umutekano kandi ko uko biri kose intsinzi ari y'umwe uwo nawe akaba ari niger ayo matora agizwe n'abandi bakandida cumi na bane bahiganwa na isufu muri abo hakaba harimwo seini uwamaru umukuru w'urunani rutavuga rumwe na leta ejo ku munsi wa mungu umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga john kerry yatangaje ko hapfunditswe amasezerano y'agateganyo hagati ya amerika n'uburusiya ku ntambara imaze imyaka itanu muri siriya yamara ubwicanyi burabandanya kwibonekeza muri ico gihugu abantu batari bake barahitanywe n'ibitero bibiri vya- vyitiriwe n'abagwanyi b'intagondwa za leta ya kiislamu islamic state amakuru ya mbere yatangazwa yavuga ko ibitero bibiri vya bombe zatewe mu ntara ya Homs ejo ku munsi wa Mungu vyahitanye abantu mirongo itandatu inyuma yaho habaye ibindi bitero mu gace ka Seyade Zainab mu bumanuko bw'igisagara ca Damascus bihitana abandi mirongo itanu mu mpera z'uku kwezi kwa mbere amabombe yaturikiye hafi y'inyubakwa y'amasengesho y'abayisilamu b'abashiyite yahitanye abandi bantu batari bake ibitero vya nyuma vyabaye ejo ku munsi wa mungu inyuma yaho john kerry yavuga ko ibitero hagati y'abasirikare ba siriya n'imigwi itavuga rumwe nabo bagi- bigiye guhagarara mu masaha make leta y'uburusiya yoyo yasohoye itangazo ridatomoye neza aho yamenyesha ko ubushiki- bi- biciye ku mushikiranganji wayo ajejwe imigenderanire n'amakungu servi lavrov yavuganye ku itelefone na mugenzi we kerry ku vyerekeye ivyo bise nduguriye twamugina ingingo zijanye n'uko guhagarika intambara ndugaye twamugina umukuru w'igisagara ca londres boris johnson yatandukanye na mugenzi we umushikiranganji mukuru w'ubwongereza david cameron aho yatangaza icese ko agiye kwifatanya n'urunani rw'abaharanira umugambi w'uko ubwongereza buva mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya johnson umwe mu banyepolitike bazwi kandi bavugwa cyane mu bwongereza abaye umunyepolitike aba- abaye umunyepolitike aba- afise ivyiyumviro bishigikira imico kama abakonservateur mu gifaransa atandukanye na mugenzi we cameron bari basanganye baf- bari basangiye ivyiyumviro akaba avuga ko ubwongereza bwokunguka kurusha buvuye muri uwo muryango igizwe n'ibihugu mirongo ibiri n'umunani Cameron yatangaje ko itariki rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu ari we munsi hazoba itora kuri ico kibazo mu ndwi iheze abategetsi b'ibihugu vya buraya bashima, bashima ko ubwongereza buguma muri uwo muryango baramweretse ko bamushigikiye akatari gato abajijwe umutekano muri leta ya michigan muri leta zunze ubumwe za amerika batangaza ko bafashe umwe mu bantu bakekwa kuba baragize uruhara mu bitero byagizwe hagakomereka byagizwe n'inkoho hagakomereka abantu batandatu bigakomeretsa n'abandi batari bake mu gitondo cejo ku munsi wa mungu igipolisi cyafashe uwitwa jason dalton afite imyaka mirongo ine n'itanu akaba yari umushoferi w'amatagisi bita uber abategetsi bavuga ko muri kahise k'uwo mugabo atabugizi bwa nabi bwa yigeze abategetsi bavuga ko ubwo bwicanyi bwatanguye mu nyubakwa eh, ibamwo abantu aho umukenyezi umwe yakomereka cyane inyuma yaho arasiwe inshuro nyinshi haciye amasaha make uwo muntu uwo mugabo yarashe abandi benshi akomereka n'abandi harimo umwana
urakoze oriyane ku makuru hejeje kudushikiriza tugume hafi ariko kugira uhave udushikiriza incamake yayo imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya mwumviriza ijwi rya amerika intumwa idasanzwe ya perezida obama mu karere ka afurika y'ibiyaga binini thomas perriero ahanura leta y'u Burundi kudafatira abantu mu kivunga ngo yite abatavuga rumwe nayo bose ko ari inkozi z'ibibi ayisaba kandi kwemera umugwi w'abahinga w'umuryango wa afurika boza gutohoza ku mabi yakozwe kugira ukuri kumenyekane yabimenyesheje ejo ku munsi w'imana igihe yaha ikiganiro abamenyeshamakuru eroje wirika neza muri ico kiganiro intumwa idasanzwe ya perezida obama mu karere k'ibiyaga binini yemeje ko igihugu ciwe kitazigera gishigikira na gato abashaka guhirika ubutegetsi co kimwe n'abagira ibitero bihitana abanyagihugu tom periero afise n'ico abwira leta However, we have also raised concerns uh, that not every critic of the government can be reduced nubwo down biri to uko being ufise iciyumviro kidasa n'ica leta wese canke ufise ico ayagiriza ntiyoca yitwa uwashatse guhirika ubutegetsi si ukubera umuntu mutavuga rumwe ategerezwa kwitwa umugizi wa nabi aha ikintu nyamukuru ni ugutandukanya abantu badahuza na perezida ku bijanye no gushaka guhindura ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha hamwe n'abari inyuma y'ibikorwa bituma umutekano muke nico gituma kuva mu ntango leta ya amerika yamishigikiye ko haba ibiganiro bigahagarikirwa n'akarere hakaza n'intumwa zigenga z'umuryango ubumwe bwa afurika kugira ngo zerekane ibyaha vyakozwe na leta ku ruhande rumwe n'ivyakozwe n'abatavuga rumwe nayo ku rundi exactly what crimes have been committed by both the government and the opposition tom periero avuga ko ikiringo c'indwi zibiri ziri imbere gihambaye kuri leta y'u Burundi kuko uburundi buzokwakira umunyamabanga mukuru wa onu n'intumwa z'abakuru b'ibihugu vya afurika imbere y'uko haba inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika w'ubuseruko amenyesha ko aya manama atakiyavuyemwo ibintu bishobora kunyuka mu burundi ariko akagira ati reka twizere ku bwiwe ngo ni igihe ntasubirwamwo ku burundi This is a golden opportunity for the government of Burundi to show its seriousness. about aka taking kazoba ari akaryo steps kadasanzwe towards ntasubirwamwo making this a kuri safe leta y'u and Burundi secure environment kugira ngo yerekane for ugushaka independent ifise journalists, aho kugera for n'intambwe opponents imaze and critics of gutera government, mu gushiraho icuka ciza ku African itangazamakuru monitors, ryigenga people with n'abahinga valid, ba Afurika bigenga issues on the leta ground.
yatubwiye ko We've ibyaha heard, uh, from by'ubwicanyi the ndengerabutungane government that the yagirizwa claims atari against ivyo them about inzira imwe extrajudicial yonyene killings and ishoboka torture are yo false.
kubihinyuza The ni only ukureka way abahinga we can bigenga verify n'abamenyeshamakuru claims bigenga that independent bakagira African amatohoza monitors on the ground adahengamye kuri ibi bintu journalists by'agahomerabuntu be able to independently investigate these uh, terrible things.
mu rugendo rwiwe tom periero yarabonanye n'umukuru w'igihugu mbere kuri uyu wa gatandatu bari kumwe mu bikorwa rusangi mu ntara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi ahari ko hubakwa ishuri mu vyo bavuganye n'ivyo yumvise hari ivyamuhaye ivyizigiro There was a very positive statement yesterday from President Nkurunziza uh, rejecting perezida nkuru the nziza hateful yashikirije songs ijambo that ryiza cyane aho yasaba abantu kureka imvugo y'urwanko no kudasubira gutuka no kwifatira mu gahanga perezida kagame ni imvugo yubaka ubu hasigaye kuraba ko abashigikiye perezida nkuru nziza bavyubahiriza intumwa idasanzwe ya perezida obama mu karere k'ibiyaga binini asaba leta y'u Burundi kureka amaradiyo yigenga y'ubwawe agasubira gukora no gushiraho icuka gituma amenyeshamakuru bahunze batahuka mu gihugu akayishimira kubona yaremeye iyugururwa rya radiyo televiziyo rema na radiyo isanganiro mu kiringo c'amezi adashika cumi tom periyero amaze kugendera uburundi inshuro zirenga zine periyero yabwiye abamenyeshamakuru ko intego y'igihugu ciwe ari uko abanyagihugu bose boba mu gihugu c'umutekano agateka akazina muntu kubahirijwe kuri bose atawanrya wangura atari mu bijanye no kugabura ubutegetsi hagati y'amoko gusa ahubwo umurundi wese akishira akizana nk'uko amasezerano yarusha abitegekanya eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika imigenderanire yatosekaye hagati y'uburundi n'u rwanda iramaze kugira ingaruka mbi ku banyagihugu bo ku mupaka mu ntara ya kirundo abanyagihugu bavuga ko habangamiwe cyane igisata cy'ubutunzi n'imibano baganiriye n'ijwi rya amerika inyuma y'imyiyerekano yo kuyamiriza umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yabaye ku munsi wa gatandatu hafi y'umupaka
ni ukuri ingaruka ni nyinshi kubera hari utuntu tumwe twava i burundi tujya mu rwanda n'utundi twava i rwanda tujya i burundi ariko nk'ubu byarahagaze byarabonetse ko kenshi niba ari ifu y'umwumbati niba hano hari ikunze kuba ari nyinshi yahora ijabuka mu rwanda ndizera ko nabo bahombye kubera baca bifata mu nzira zo kujya kwifashisha impunzi ariko kuva leta y'u burundi aho ihagarikiye ibyo bintu byo kujabuka hanze ingaruka ni nyinshi cyane rwose kubera hano ibiciro by'ibintu byose byadutse ingaruka mbi mbona ni uko nyine mbona ibintu bya byagiye bizimba dufashe nk'agahuzu nk'aka umuntu yakagura nk'amajana atatu kugeza ubu udafise bibiri bitatu nturonka kubera rwanda niho twakunda kurangurira cyane ubu n'ibiboneka mu masoko biva tanzania si impuzu uwo kwambara ngo uce no mu bantu usanga ari ibintu nyine bitaboneka neza yego kubera twebwe tukigenderana mu rwanda twaragenda ufite nka magana atanu ukakurayo nk'utuntu nyine uriye nk'iminsi nk'ingahe cyangwa nk'umunyarwanda akaza afite nk'igihumbi nawe agahaha nyine akagenda ameze neza neza atangaruka ku mupaka ihari ariko umunyarwanda ntiyatambuka burundi ngo aze guhaha cyangwa ngo nta munyarwanda yagiye guhaha hariya burundi ngo bikunde bamwe mu rwanda ngo bikunde rero ubu mba twasaba nka kagame akohereza bariya bakongera bakagaruka hama tugashima n'imana n'imana ikabyuma tukabihereza imana tukabishyira mu maboko yayo tukaraba imipaka ko yakongera gupfungura tukaza turagenderana nk'uko twagenderanira ubundi atangaruka irimo ubu ikintu twari tugura nk'amafaranga makenya twari tukigura amafaranga menshi bivanye n'uhera imipaka yugaye nta murundi akigenda mu rwanda kandi nta n'umunyarwanda akiza mu burundi urumva rero hagati yabo bategetsi badukuriye ni nk'uko bosaba bokwiyumvira ubwabo kabisa bakagiranira ibiganiro bakabugurura imipaka kugira ngo twebwe abarundi bene igihugu ntitumererwe nabi ko turabona ko tumerewe nabi bivanye n'imigenderanire mibi dufise ngaha kwegereye umupaka wa hano ubu twegereye umupaka nahora ngenda nkagenda nyine ntwaye nk'iyi nkono nkahaha mu baturage mu bw'ubu sinogendayo kubera ubu ngiyeyo bagomba kutuboha nyine n'inkono bakazimenagura ubu nyine dufise inzara hatari nyine twibereyeho nabi hararonka ibyo turya tukabaho neza n'abana bakiga bafise ibyo barya mugabo ubu n'umwana aragenda kwiga asonze akandura ukavamo tuba dukeneye rero ko bogira ibiganiro tukagera gutemberanira nk'uko twahora dutemberaniye kuba twaje mu rwanda guhahira twagenda minsi yose twagenda mugabo ubu nyine umuntu ashaka kujyayo umuntu aje mu rwanda ni umuntu w'umukecuru agenda yitemba ko cyangwa umutama babona umengo nta nguvu nta nkoni yotora cyangwa nta buye yoteranganije ari bashikaneko nawe ni umuntu afite utubara utuguvu dukeya ntashaka kugenda mu rwanda ngo ashikeyo bacamwica kenshi twaba dutungwa n'ibyo dukura yuko bakunda dusumbya nk'imvura bakeza utuntu bakaduha nk'akazi kugira mu rwanda akunda ko ari ubuzi bwinshi butandukanye mu mashyirahamwe runaka mugayo n'iwacu kubera ni amashyirahamwe menshi ahari dukoresha imirimo akazi duca tuhura n'ingorane z'inzara ubu nyine twarigumije benshi gusa ntagiye kubesha abana benshi cyangwa abantu twese bo ngahanya muri gasenyi dusimbire mu buganda ibiro vya ambasade ya leta z'ubumwe za amerika i kampala mu buganda birasaba abanyagihugu ba amerika kugabanya ingendo bakora bakaba basabwa kuguma aho baba kubera hashobora kuvuka umutekano muke ushingiye ku matora umunyamakuru wacu erike bagira ubusa aratubwira iyi nkuru ubutumwa bwa ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri uganda kuri iki cyumweru bugaragara ku rubuga rwa interinete rwayo ku baturage b'amerika muri uganda nuko bagabanya ingendo bakoraga bakaguma hafi y'aho batuye muri uganda kubera umutekano muke ushobora kuvuka kubera amatora y'umukuru w'igihugu ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kampala kandi yasabye abaturage bayo gukurikiranira hafi ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse no gukomeza gukurikiranira hafi urubuga rwayo nyuzaho amakuru ibi byose biraturuka ku mwuka mubi ushobora kuvuka ushingiye ku matora y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe na perezida museveni watsinda aya matora ku majwi mirongo itandatu ku ijana bayateye utwatsi ubwo umukandida w'ishyaka fdc cyiza besigye yashakaga guha ikiganiro abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu igipolisi nticyamukundiye cyahise kimufungiriwe mu rugo ntari gusohoka ibinyujije ku rubuga rwayo rwa twitter kandi ambasade ya leta zunze ubumwe muri uganda yasabye ubutegetsi bwa perezida museveni kurekura igitaraganya cyiza besige bahanganye kandi igasubira gufungura imbuga nkoranyambaga ikindi ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika ikampara isaba leta ya uganda ni ukubahiriza uburenganzira bwa muntu no kurekera abaturage bayo ubwisanzure ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika ikampara yavuze ko ishyigikiye abatemeranya n'ibyavuye mu matora isaba ko mu gihe babikora byaba mu mahoro kandi batarenze ku by'amategeko ya uganda ateganya kampala mu murwa mukuru w'igihugu cya uganda umutekano ukomeje gukazwa ku buryo bugaragarira amaso ibimodoka binini by'igipolisi bitera ibyuka biryana mu maso byakwirakwijwe hirya no hino muri uyu mujyi ndetse n'abasirikare batari bake bashinze ibirindiro mu mujyi rwagati urujya n'uruza rukunze kugaragara muri uyu mujyi kuri ubu ni ruke kandi ku baturage muri bimwe mu bice by'uwo mujyi ubwoba ni bwose ku buryo hari n'abafunze inzu zabo z'ubucuruzi mu kiganiro yahereye abanyamakuru we mu rugo rwa kitura mu burengerazuba bwa uganda cyatambutse ku mateleviziyo n'amwe mu maradiyo y imbere mu gihugu perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yongeye gushimangira ko ntawe ushobora guhungabanya umutekano muri uganda murabibabwiye mbere ko ntawe ushobora guhungabanya umutekano muri uganda murabyibuka narabibabwiye narabibabwiye ko amatora azaba mu mahoro kandi yabaye mu mahoro kubera ko nta muntu ushobora guhungabanya amahoro yacu ikintu twakoze ni ukubaka leta ishoboye nk'uko twashyize hirya no hino ibihumbi mirongo inani na birindwi by'abapolisi ushobora ute guhungabanya umutekano igihe twashyizeho uwo mubare munini ugomba kwita ku mutekano mwarabibonye amatora yabaye mu mahoro nuko rero abo bantu bateraga ubwoba ngo bagiye gutwika umujyi wacu muzawutwika tuzaba turi hehe turiho ngo tuwurinde tuzakoresha uburyo bworoshye n'ubukomeye ngo turinde amahoro muri uganda kuvuga gukoresha uburyo bworoshye ni ukuvugana n'urubyiruko abo banyabyaha b'abanyapolitiki bagerageza gukoresha perezida museveni yaninze abatavuga rumwe nawe ko ari ababeshyi bashaka kuyobya urubyiruko barusezeranya ibidashoboka abanyamakuru bamubajije uko abona hazaza h'ishyaka nrm riri ku butegetsi yasubije ashimangira ko agiye gucecekesha burundu abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko igihugu kizarushaho gutera imbere nrm aya niyo mahirwe ya nyuma ku batavuga rumwe n'ubutegetsi mu myaka itanu iri imbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda bazarangira mu buryo bwa politiki nzabaca intege kubera ko ni ababeshyi ariko borera ku ntege nke zacu arizo ngiye kurwanya sinzongera kugira iyo mikino these games. As for the country, oh, Uganda. nko ku gihugu oh uganda mu myaka itanu uganda izaba ari ikintu turashaka ko izaba igihugu cyihagije ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu komisiyo y'amatora ikirangiza gutangaza intsinzi ya perezida museveni twabajije umuvugizi w'igisirikare cya uganda icyateye gukaza umutekano mu buryo nawe yemera ko budasanzwe koroneri padi ankunda yavuze ko nta kindi kibyihishe inyuma kitari ukurinda amahoro y'igihugu yashimangiye bidasubirwaho ko igisirikare gifite uburenganzira bwo kurasa uwo ari we wese washaka guteza imvururu mu gihugu indorerezi z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi european union wavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu muri uganda atabaye mu mucyo no mu bwisanzure izi ndorerezi nazo ziyamirije kandi ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu leta ya uganda ikorera abatavuga rumwe nayo akabagira ubusa ijwi rya amerika ikampara
ubu naho n'umwanya w'amakuru y'inkino mu rwanda twumvirize mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwira amakuru y'inkino yabaye muri indwi turangije shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda irakomeje guhera kwa gatanu w'icyumweru gishize hakinwe imikino ku munsi wa cumi na kabiri ndetse n'imikino y'ibirarane yari yarasubitswe mu mikino itatu yabaye kuwa gatanu ku itariki ya cumi n'icyenda muri uku kwezi kwa kabiri ikipe ya as kigali yatsinze etensere fc ibitego bine kuri bibiri kuri stade umuganda i rubavu kuri stade ya gicumbi ikipe ya bugesera yatsinze gicumbi fc igitego kimwe ku busa sunrise yatsinze as muhanga ibitego bitatu ku busa ku kibuga cy'i rwamagana ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ibiri mukura victory siporo yatsinze marine fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade huye i butare mu mukino w'ikirarane wabereye kuri stade regional ya kigali i nyamirambo ikipe ya apr fc yatsinze kiyovu siporo ibitego bibiri ku busa ejo ku cyumweru mu wundi mukino utari warabereye igihe ikipe amagaju yanganyije na polisi fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade y'inyagisenyi mu karere ka nyamagabe kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'umunsi wa cumi na kabiri wa shampiyona ikipe iza ku mwanya wa mbere ni as kigali ifite amanota makumyabiri n'umunani ikipe ya kabiri ni mukura victory siporo ifite amanota makumyabiri n'atandatu rayon siporo iza ku mwanya wa gatatu n'amanota makumyabiri n'abiri iya kane ni apr fc ifite amanota makumyabiri na rimwe ikipe ya polisi fc iza ku mwanya wa gatanu ikagira amanota makumyabiri na rimwe nayo ku mwanya wa gatandatu turahasanga kiyovu siporo ifite amanota cumi n'arindwi gicumbi fc ikayikurikira ku mwanya wa karindwi n'amanota cumi n'atanu ku mwanya wa munani hari sunrise nayo ifite amanota cumi n'atanu ikipe ya cyenda ni amagaju fc ifite amanota cumi n'ane bugesera ni iya cumi ifite amanota cumi n'ane nayo musanze fc iri ku mwanya wa cumi na rimwe ikagira amanota cumi n'abiri ikipe ya espoir ni iya cumi na kabiri ifite amanota icumi iya cumi na gatatu ni marine fc ifite amanota icumi nayo rwamagana ni iya cumi na kane n'amanota umunani etensere fc ni iya cumi na gatanu ikagira amanota atandatu ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni iya esi muhanga ifite amanota atatu n'umwenda w'ibitego cumi n'umunani mu mukino w'intoki wa voleboro shampiyona yo mu cyiciro cya mbere muri uyu mwaka yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize amakipe umunani niyo yaserutse ku ruhande rw'amakipe y'abagabo naho mu rwego rw'abakobwa hakazarushanwa amakipe arindwi ku munsi w'ikubitiro wa shampiyona hari umukino umwe utarabaye wagombaga guhuza kirehe volleyball club na rayon sport volleyball club abasifuzi bageze ku kibuga bakererewe basanga abakinnyi b'ikipe ya rayon sport volleyball club bamaze kwikubura bagiye ese ubundi iyi shampiyona y'uyu mwaka muri volleyball ihishiye iki abakunzi b'uyu mukino mu rwanda uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu rwanda christian hatumimana njye navuga ko uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ari buhazaboneka ihangana riri sportif riri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'umwaka washize kuko inateke yari yubatse aperi yari yubatse sinjya mujye mu nyaricyo kuri antrenema ngo murebe abakinnyi bashyashya yazanye hanyuma ikipe ya kirehe yari yubatse izana abakinnyi bashyashya n'umutoza mushyashya indi kipe yongeremo ntekereza ko nayo ishobora kuzaza mu zihangana ni ikipe ya iprc safu turateganya rero ko n'ubundi mu cyiciro cya mbere ndetse no mu cyiciro cya kabiri hazabonekamo ihangana ihangana rishimishije tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri maroke hamaze gutangira amarushanwa nyafurika ikipe y'igihugu y'u rwanda nayo yaraserutse ikaba ihagarariwe n'abakinnyi cumi n'umwe mu cyiciro cy'abakinnyi b'abahungu ikipe ya timu rwanda ihagarariwe n'abakinnyi umunani aribo valence ndayisenga bonaventure uwizeyimana jean claude uwizeye patrick byukusenge areruya joseph jeremy karegeya joseph biziyaremye na sam mugisha ku ruhande rw'abajiniyoro harimo fidel dukuzumuremyi na rene ukiniwabo kuri aba hiyongeraho jean d'arc girubuntu umukinnyi umwe rukumbi waserutse ku ruhande rw'abakobwa ikipe y'u rwanda y'umukino w'amagare iyobowe n'umutoza jonathan boyer yari claude munyandinda i kigali arakoze jean claude munyandinda ubu naho dusimbire mu burundi aho mugenzi wacu evariste nzikubanyanka atubwira idonido ry'inkino zabaye mu burundi muri indwi irangiye ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa mirongo ibiri na gatatu mu mpera z'indwi twaraye turangije urukino ruhambaye rwari rwitezwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru w'ibujumbura ni urwahuje kuri uyu wa gatandatu umurwi vitaro n'umurwi wa atletico olympique urukino rwabaye igihe cy'isaha umunani ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya igisindo kimwe ku kindi abaroreye urwo rukino bashikirije ko rutarimwo ubuhinga nk'ubw'imigwi iri mu mahiga mahiganwa ya afurika muri abo harimo umwe mu bamenyereza b'umugwi nserukiragihugu olivier niyungeko uko twagwiteze siko twarubonye kuko harabaye mu migwi yose uko ari ibiri twarabona bararonse umwanya wo gutsinda mugabo bimwe bishemeye mu ukabona ko badashobora gutsinda ivyo bitsindo je nkaca nibaza rero kabumenyereza ko urukino bakinye ku bwanje arirwo rukino rwa nyuma twobona ibyo bateguye kuko hajya urategura ubwira uzoraba buzokinisha muri ziriya nkino zizokurikira bazokina kuwa gatandatu no kuwa mungu nkacamura rero ko bamenyereza bogerageza mu rukino rwabaye ejo bakagerageza gukosora utunenge kuko twarabonye utunenge tunini kuri imwe twita blog twarabonye ko hari igihe nko mu gice cya kabiri vita urabona yahejeje igice cya mbere yatsinze igisindo kimwe ibyo twabonye twabonye umengo basubiye inyuma umengo bagiye kuzibira hanyuma turabona na atletico imaze kugombora igitsindo tubona nabo nyine umukino umengo urahindutse nta n'umwe yashaka gutsinda naho bagerageza bakaronka umwanya wo gutsinda mu mutwe tukajya tuvuga duti abakinnyi mu mutwe urukino rwari rwaheze nicyo bituma tuvuga duti ntibategure biva inyuma kuko urabona urukino rukurikira navuze ko bitewe basinze biri kuri kimwe bagize nk'uko nabonye urukino rw'ejo niba bavuga ati baratsinze bazuba bihenze rwose kuko barashobora kugomba gushyira itsindo kimwe ugasanga ibintu birabakomeranye ati two nayo ni uko nyine nubasaba bamenyereza ko bugaragaza gukorera cyane cyane kuri urya ruhande rw'imbere rwo gusatira kugira nabo bashoboye gutahukana intsinzi ngaho iwacu muhira twamubajije nimba abakinnyi batoba bariziganije kugira ntibagire ingorane zobatuma basiba inkino mpuzamakungu zimirije kuko vyibonekeje ko bakina batitanga umumenyereza Olivier Niyunge ko yishijwe rya Amerika ati je kabamenyereza ndavuga duti umukinnyi ico afise nagitange umuntu amurabe ico ashoboye nico ashobora kumufasha kuvuga ko ari ukwiziganya yego abakinnyi baba barabigize nk'uko mubivuze abamenyereza rero barabe babakuremo uwo mutima wo kwiziganya kuko urabona wopfa umukina ukerekana icyo umaze icyo ushoboye kugira umuntu agutegura arebe icyo kongereza wowe uno munsi dushaka umukinnyi ashobora gukina iminota mirongo icyenda kuko urabya hanini abakinnyi bacu uraraba no mu yindi migwi atsinze igitsinda ucumi ngo biraheze ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha icumi z'umuhingamo Lydia Ridike Burundi Sport for Africa watsinze mesaje y'Ibujumbura bitayigoye ibitsindo bitatu ku busa no mu gihugu hagati ihiganwa ryarabandanije kuri uyu wa gatandatu mu Rumonge Le Croco ngaho nyine mu Rumonge watsinze Aigle Noire w'imakamba ibitsindo bibiri kuri kimwe mu Ruyigi naho Flambeau de l'Est ngaho nyine mu Ruyigi wari uramutse wakira Olympic Star w'Imuyinga urukino rurangira Flambeau de l'Est utsinze Olympic Star ibitsindo bibiri ku busa ingozi naho Olympique Muremera watanye mu mitwe n'umurwi wa gisirikare muzinga iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi kuri w'Imana igihe cy'isaha umunani ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore Nyanza United watsindiye imuhira Les Jeunes Athletiques igitsindo kimwe ku busa igihe cy'isaha icenda naho hariya kuri stade Rukundo turi mu ntara ya Ngozi message Ngozi wari uramutse wakira Bujumbura City urukino rwarangiye umurwi Bujumbura City utsindiye imuhira message Ngozi ibitsindo bibiri ku busa Bujumbura igihe cy'isaha cumi z'umuhinga makuru w'Imana nyine ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore Les Elephants y'Ibubanza wanganije na Interstar kimwe ku kindi muri za nkino zo guturana hasi judo mu Burundi hazotangura ihiganwa rihuza ibihugu indwi vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuva ku munsi wa gatatu igerekezo ya mirongo na kane ukwezi kwa kabiri turimwo ivyo navyo ni Tanzania Kenya, Ubuganda, Zanzibar, Ethiopia, Uganda n'Uburundi mu ngino mpuzamakungu mu mupira w'amaguru hazoba inkino zo gusubiza mu mpera zino ndwi dutanguye mu gisagara ca Bujumbura ku gatandatu Atletico Olympique uzotana mu mitwe n'umurwi Fomboni wo mu mazinga ya Comore urukino rwa mbere rwabereye mu mazinga ya Comore Atletico Olympique wari watsinzwe igitsindo kimwe ku busa ku munsi w'imana naho umugwi vitaro uzoba uramutse wakira umurwiriyori wo muri lesoto mu rukino rwa mbere umugwi vitaro wari watsindiye umuhira umurwiriyori ibitsindo bibiri kuri kimwe ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
nshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Oriane itanga ishaka atubwire ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije
urakoze cyane louise bigirimana twabwiye ko muri niger ibikorwa byo guharura amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byaraye bitanguye inyuma yaho ibibanza byo gutoreramwo vyugariye ejo ku munsi wa mungu ibyavuye muri aya matora bizomenyekana muri iyi ndwi mahamadu isufu ariko yiyamamariza manda igira kabiri y'imyaka itanu akaba yemereye abenegihugu ko azosambura imigwi yose y'abagwanyi b'abayisilamiste akongera agateza imbere icyo gihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi ayo matora agizwe n'abandi bakandida cumi na bane bahiganwa na yusufu muri bo hakaba harimo seini omaru umukuru w'urunani rutavuga rumwe na leta umukuru w'igisagara cya londres boris johnson yatandukanye na mugenzi we umushikiranganji mukuru w'ubwongereza david cameron aho yatangaza icese ko agiye kwifatanya n'urunani rw'abaharanira umugambi w'uko ubwongereza buva mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya johnson umwe mu banyepolitiki bazwi kandi bavugwa cyane mu bwongereza abaye umwe mu banyepolitiki bafite ivyumviro bishigikira imico kama abakonservateur atandukanye na mugenzi we cameron bari basanzwe basangiye ivyiyumviro akaba avuga ko ubwongereza bwokunguka kurusha buvuye muri uwo muryango ugizwe n'ibihugu vya buraya mirongo ibiri n'umunani cameron yatanze itariki rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuba ari uwo munsi uzoba itora kuri icyo kibazo bari kumwe nawe yanitanga ishaka murakoze
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na angela aloise bigirimana amakuru hirya n'ino twayashyikirijwe na oriyani itanga ishaka tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.